iyi ni radiyo ijwi ry'amerika inshuti bavandimwe mwiriwe neza ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika muyumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
turazi ko hariho abafite amashyirahamwe akomakomeye turabatumye rero kugira ngo mubashikire mubabwire muti erega hariho abahora bafasha igihugu cy'u Burundi uno munsi bagihaye umugongo nimuze uwo ni umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi pascal nyabenda asaba abarongoye umuryango w'abayisilamu mu burundi gufasha kubona abandi baterankunga hari mu muhango wo kwizihiza umunsi mukuru w'abayisilamu umunsi w'igitambo ni mu mwanya rero mu makuru arambuye avugwa ku burundi umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi pascal nyabenda yasabye abarongoye umuryango w'abayisilamu mu burundi gufasha kubona abandi baterankunga bafasha igihugu muri iki gihe hari abagiteye umugongo kuva umwaka ushize pascal nyabenda yabivugiye mu gatumba muri komine mutimbuzi ni mu ntara ya bujumbura ahabereye ibirori nyamukuru byo guhimbaza umunsi witiriwe intama ku rwego rw'igihugu ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu eroge wirikaneza uri bujumbura
turi ku ibagiro rikuru ry'igihugu riri muri zone ya gihosha mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura umudandaza w'intama ariko hakariho umutama w'umuyisilamu muri ico kibanza benshi bakunze kwita ku macuniro abayisilamu batari bake niho bari bakoraniye bahejeje igisabisho co mu gitondo intama n'impene zaduze ibiciro nk'uko byemezwa mbere n'abazidandaza ibisanzwe iyi mpene irazimbye ku isoko ahantu nayiguze nayiguze inoti y'ibihumbi mirongo icyenda na bitanu ariko ndayishikanye ngaha ku isoko nshya asanga bashobora kunzimba baca bampa mirongo umunani na bitanu ngaca mbona ko ibintu hagati mu gihugu by'ukuri bizimbye Igi- nye kugira ngo ndabe ko naronka na benefisi nayishakira nk'inoti y'ibihumbi ijana na cumi mu majambo make intama ni nini nyakura ko ngaha wumviriza ukuntu ingana yaranguwe 65 urumva turashobora kugira indwi na bitanu amahera yinjira abayisilamu bamwe bamwe nk'uwo mukenyezi babona ko ari ibisanzwe ko ivyo bitungwa biduga ibiciro ibi bihe byose murazi ko ibintu byose bisa n'ibyadutse wumva ucu- ucu ubifata nk'uko nyine kuko si si impene zonyine ziba zadutse n'ibindi byose byaradutse wumva twabifashe uko nyine Eh, nk'uko n'ibindi byadutse wumva ubishoboye arabikora atabishoboye naho nta cyaha kirimo si bo barundi wumva ni ibi- ni ibingorane ziri muri byose byose byo ngaha mu burundi byarazimbye byose naho ibiciro vyaduze abantu ntibaretse kugura n'abakora akazi ko kubaga baharonkeye akoyoko jumayine ndikumana batazira kibaya ni umwe muri bo uno munsi cyahindutse kubera uno munsi ni umunsi mukuru w'abayisilamu ndunga amahera kusumba iyindi minsi kubera bariko barazana imbere kubagisha
kuri uyu wa mbere igisabisho ku rwego rw'igihugu cyakorewe muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi leta yaserukiwe n'umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yibukije ko hari ibihugu bigenzi by'uburundi byabuteye umugongo kuva mu mwaka uheze yaboneyeho gusaba indongozi za isilamu gufasha kurondera ibindi bihugu byofata mu mugongo uburundi mu migambi y'iterambere iyo abagize idini rya isilamu bashoboye kwegera ibihugu bimwe bimwe dusanzwe tuzi yuko byifashe kandi bigwiriyemwo abayoboke b'idini rya isilamu bagashobora kuza gufasha nk'uno munsi mwatubwiye yuko hariho abashyitsi baje bava muri turiki baje bava muri arabi sawudite ibyo ni ibihugu tuzi yuko mu bijyanye n'iterambere byifashe harashobora rero kuba ugufashanya ugufashanya na cyane cyane mu mashyirahamwe y'abenegihugu turazi neza ko hariho abari mu idini rya isilamu mbere no ku giti cyabo bafise uburyo hirya no hino ku isi turazi ko hariho abafise amashyirahamwe akomakomeye turabatumye rero kugira ngo mubashikire mubabwire muti erega hariho abahora bafasha igihugu cy'u Burundi uno munsi bagihaye umugongo nimuze murabe ko namwe atatu mwokunganira mu Burundi Sheikh Sadiki Kajandi nawe arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi ahamagarira abafite ivyo bapfa kwirinda inzira y'intambara akaryo keza ni akamo duteye kuri bajya bose bafise ibibazo vyabo ibi na biriya bagerageze eh, gutunganya ibibazo vyabo mu kwicarana n'abandi mu kuganira n'abandi mu kugiranira ibiganiro n'abandi ingwano ntiyubatse inzankano ntizubatse icubatse ni ukwicara hasi abantu bakaganira nk'uko ubwisilamu bubivuga abayisilamu baganiriye ijwi rya Amerika nabo bifuriza igihugu impore imana ifashe abadutura mu madini mu- muri leta bakuru tuvuge b'igihugu badu- babicemo baraba ukuntu abantu borohererwa mu bintu byose si iby'imene gusa n'ibindi byose turasaba ko imana ibaje mbere kugira igihugu nyine kigira amahoro tugira ama- umutekano kandi turizeye ko imana izobikora izobibakoreramo ba- bazobikora ku bategetsi b'igihugu cya mbere ndabashakira amahoro icya kabiri ndabashakira bagira ubuzima bwiza icya gatatu nshaka yuko igihugu cyacu cyoronka amahoro kikidegembya nk'ibindi bihugu tukamererwa neza imana ikagifasha kubera ko nacyo kirimo abantu bibuka imana basenga imana bazi imana icyo im- imaze kuko byose twisunga imana gusa mu myaka iheze abayisilamu bakeneye kuja mu rugendo rweranda impaka bahora barinda kwiheka ku bihugu vya tanzania n'ubuganda mu kurondera impapuro za murekarengane viza ubu leta yabaronkeje akaryo ko kuzironderera mu burundi ifatikanije na arabiya saudite umukuru w'umuryango w'abayisilamu mu burundi akaba yashimiye leta kuri iyo ntambwe nshasha shehe sadiki kajanda amenyesha ko abayisilamu amajana atatu na mirongo itanu aribo bagize amahirwe yo kuronka viza zo kuja impaka uyu mwaka eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze roje wirika neza kuri iyi nkuru uwo munsi mukuru w'intama uyu munsi usanze abayisilamu basengera ku musigiti wo muri zone ya gitaza muri nta, ni mu ntara ya rumonge bari mu kababaro abo bayisilamu bavuga ko umusigiti wabo utagira umwarimu uwo bita umushehe basaba kumuronswa kugira ngo kubera ko kutamugira bisubize inyuma ukwemera kwabo ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu fidelite yishatse
uyu musilamu twamusanze ku musigiti uri mu gitaza nko kuri metero mirongo ibiri n'indwi mu gisagara ca bujumbura ukongera ukaba kuri metero birenga mirongo itanu uja ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge nk'uko bimenyerewe ku yindi misigiti mu gihe cy'iminsi mikuru ico kibanza coco nticahurumbiwe abaje kuhasengera bari imparugwa ngaha mu gitaza mu bisanzwe abisilamu baho ni bake ngira ngo ngaha aho bahari nk'abayisilamu bake kubera nta bayisilamu benshi ndabona naho tuza gusenga umunsi w'irayidi aha mu bamama ntihuzura cyangwa aha mu bapapa ntihigera huzura babyumvikane ko abayisilamu ari bake ku kaba nkako ku gitigiri c'abayisilamu barenga amajana abiri twabwiye ko baba muri komine ya muhuta twabonye haje gusenga kuri uno munsi mukuru abari munsi ya mirongo itanu ubuke bw'abantu ku musigiti kuri uyu munsi mukuru amakuru twakuye mu bayisilamu bo mu gitaza avuga ko ariko vyama igituma idini rya isilamu ridakomera abo twasanze ku musigiti wo mu gitaza batubwiye yuko biva ko atamwigisha uyu musigiti ufise ngaha nta mwarimu dufise yigisha ivyerekeye idini nta shehe kanuna hari ngaha aha naho haza umwisilamu akavuga ati je nkeneye kwinjira idini ni ukunama ni ukunamuka kubera nta mwarimu ahari abigisha n'uwo baza gusengesha ngaha umenga vi bujumbura uwundi avuga muzarutumo igituma n'abayisilamu benshi tutagwira nico hanini turonka umwarimu yitanze nk'ino munsi yitanga ukwezi kumwe yayenda amezi yose nta mwarimu turonka bikaca bituma tugira inguvu nkeya gose nabundi ikerekeye abayisilamu ho ngaha abayisilamu turiho kandi turi benshi ariko tubura umwarimu atuyobora nyabuna arokore na babandi bose bafise inguvu nke abigishe nibingana n'uko woza inama yinuka uca utaha umaze gushika muhira uca uhurirana n'abandi bo ku ruhande bagenda mu yandi madini baragukwega ingaruka mbi cyane cyane zibonekera kuri bashasha mu idini uyu musore amaze ukwezi yinjira idini rya isilamu abazwa nuko atavyinshi aramenya vyerekeye idini bidi ntavyo ndamenya mwarimu aha kanya karabananira ndasaba nige ku ruhande kuko ninzi idini ariko nta bintu vyinshi nzi nshaka kumenya ibintu vyinshi kugira amenye ukuri aho guhagariye kiretse abashasha hari n'abandi bayisilamu bo ku musigiti wo mu gitaza bavuga yuko naho haheze igihe bari mu dini rya isilamu hari imigirwi imwe imwe usanga bataramenya zisaha harimwo benshi bataza ati mbega umuntu apfuye tumujyame ku kuboko nyabake mbega umuntu apfuye tumwoza gute mbega mu gihe mvuye mu ihari yanje y'ubugore noga gute mbega mu gusenga nsenga gute hariho benshi hano batabizi umwe mu barimu bahora baza kwitanga mu kuza kwigisha rimwe rimwe kuri uwo musigiti wo mu gitaza nawe nyine avuga yuko abo bayisilamu batera gusema nawe nyine aremeza yuko kuri uwo musigiti hakenewe umwarimu yamaho ariko avuga yuko agashara kiwe ariko kagora ntirebanyi bagira amawuridi twebwe nibyo twifuza naho yoza uno munsi cyangwa hirya y'ejo twebwe ni sawa turifuza umuntu tugumana ngaha atwigisha mugabo turaraba uburyo bwo kumuhemba ntabwo dufise niyo mpamvu rero ubona nka jemwe nshobora kuva mu gi- mu rutuma nkacanza ngaha mbaje nko mu nzira yo kwitanga kugira ngo abasilamu ntibashobore gusabagira umusigiti wo mu gitaza n'ubuza abarimu gusa urabuze na vya vyuma bifise amajwi kure ibyo bita amahoparle mu rurimi rw'igifaransa ibyo navyo nyene ho twabwiwe n'abayisilamu ubwabo mu gitaza bituma abayisilamu badashobora baduka mu kuza gusenga kubera ko batumva uguhamagarwa muri zone gitaza komine muhuti na rumonge vyete ishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite yashatse kuri iyi nkuru ababyeyi bo mu ntara ya kirundo ntibatinyuka kuganiriza abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no kwirinda icyorezo cya sida bivugwa na madame agnes ntawumpagaze umufashabikorwa mu kigo cyitiriwe amahoro cyo mu kirundo abivuga ashingiye ku biganiro icyo kigo cyateguriye urwaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ababyeyi bo basaba icyo kigo kubaha ubumenyi bwo kubafasha gutunganya ibiganiro nk'ibyo mu miryango inkuru mugezwaho na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
inyota yo kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'irondoka iracyari nyinshi mu bana bageze mu bigero anyesi ntampagaze ni umufashabikorwa mu kigo cyitiriwe amahoro cyo mu kirundo avuga ko iminsi bamaranye no guharuka mu buruhuko baganira ibyo kwirinda umugera wa sida no gukoresha imvugo itababaza vyaberetse ko abavyeyi ataco bafasha ahanini ugwaruka mu kubaganirira ubuzima bw'irondoka rijanye n'amagara meza dusanga abana n'ukuri bari bakeneye umuntu baganira niho rero izo nyigisho n'ukuri zarabafashije cyane bavuze ati ahubwo ibi bintu birakamaho bame babigira minsi yose turonke nabo batw- aho tuvugira Eh, ingene twabibonye twasanze atari kirenga ibintu vyere- vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza navyo bubahuka kuganira n'abana babo abavyeyi ntibugurukire abana babo ngo babibaganirize babona ko ari ikintu batokubahuka kubwira umwana abana ubwabo bavuga ko ibiganiro nk'ivyo atavyo bigera baronka ku bavyeyi babo ubwo rwaruka ruvuga ko bikeya bazi ku buzima bw'irondoka babikura mu vyo biga ku ishure hari nk'abana batavugana n'ababyeyi muhira dufate nk'umukobwa nk'umuhungu akamuhenda akamuhenda akamubwira ibitari ibyo kandi nawe akaca agasanga nyene yaguye mu bintu atari yiteze kuko atakuganira ariko aha barabitwigishije kandi twarashimye twaranuguriweho n'akaryo nyene ko kubabaza n'ibibazo twumva nyene ko dufise abavyeyi ni ukuvuga ivi vyose nta na kimwe baba bababwira muhira oya hari benshi batabivuga kuko bibatera amasoni aya ntabyo twigira tuganira nabo ahubwo twose aba santire amahoro yuko yogwizira izi nyigisho ko ziradufasha rwose Ah, ivyo dushobora kumenya ni agace kamwe tuba twize mu vyo kw'ishure n'uduce duto duto tuba twize kw'ishure natwe nyene tuba duhagije abavyeyi nabo bavuga ko umuco bakuriyemo w'ikirundi ukibagora guca ngo bugurukire abana mu biyago mwene ivyo vyemezwa n'abavyeyi baciye ku ntebe y'ishure vyitwa ko hari ico basumije abandi mu kuganiriza abo bibarutse mu miryango izo nyigisho twazakiriye neza cyane twasanze zikingira abana bacu kugwa mu buhumbu kuko kazuza kabi abana bacu birakomeye ku babyeyi hari ikintu ki- kinini kibuze kubera imico n'akaranga k'igihugu cy'u burundi ntitwemerera rwose ko twisanzura ngo tuvuge ibintu bye- bijyanye n'ibihimba by'irondoka oya nta na rimwe twigera tubivuga ahubwo tugira ikinyegezwa iryo rondoka rijanye n'amagara meza tubwe twumva umenga ntitwabivuga turi kumwe n'abana batonye twabivuga turi kumwe n'abo- n'abo tungana abo bavyeyi basaba ikigo citiriwe amahoro co mu kirundo kubigisha n'ubuhinga bokoresha mu kuganiriza abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'irondoka twosaba yuko natwe boza baraduhamagara kugira ngo abana ntibadutinye natwe ntitubatinye tubivugire hamwe turasaba ko twigisha tukabiganira n'abana natwe tukamenya ubwo buhinga bakoresha tureka kubabwira ariko abo bana bo barabyirondera bakabikora murumva rero ko twotuma tuyabwira imbere y'igihe bakamenya ikintu kiba kizobahamba icyo ari cyo murumva rero ku babyeyi nk'ikintu kiba gikenewe cyane je mbona ni uko natwe batugirisha amahugurwa bakatugirisha eh, amanama nk'aya tukamenyera kubivuga ko kubivuga siko kubikora abana nabo nyine ni uko babona ko abavyeyi babo bakeneye kwigishwa uko boganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bw'irondoka rijanye n'amagara meza inyigisho nk'izo nta nkeka zirafasha mu kugabanura inda zitwagwa zitifujwe n'abigeme baba bari mu mashure bagahava bayata gaspar nayabagabo ajejwe ikarata y'inyubako y'amashure mu buyobozi bw'indero bwa komine ya kirundo turabona yuko kino kigo centre amahoro cyafashije cyane na cyane cyane mu gihe dusanzwe tuzi ko abana na cyane cyane abariko baragira mu bigero badakunda kuganira n'aba- n'abavyeyi babo cyangwa ugasanga kenshi abavyeyi babo ntibabaganiriza ibijanye n'ingene bokwikingira umugera wa sida po ingaruka mbi nk'uko vyama vyibonekeje mu mastatistike tugira muri deseye akenshi murazi ko hari abana usanga batwaye inda z'indaro batifuje bigatuma baheba amashure mu gihe tuzi ko bashaka no kuhandura ikinzara ho nyanganda sida ugaca usanga umwana nteko aratera imbere mu bijanye n'ubuzima biba bwa misi yose na kazoza inyigisho zo- zogwizwa ikigo centre amahoro kikagwiza inyigisho tubona ko vyofasha abana ikigo citiriwe amahoro co mu kirundo catunganije ivyo biganiro ku bana bashika amajana atatu bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ine na cumi n'umunani caratekereye ibikoresho vy'ishure abana berekanye ko basumvye abandi ubumenyi mu kwishura utubazo tujanye n'ivyo baganiriye mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
inshuti twatangiranye ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo y'ijwi ry'amerika birakomeje urwaruka rufite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu muri iki gihe abarundi bitegura ikindi cyiciro cy'ibiganiro urwaruka rufite ibyifuzo rusanga byashyirwa imbere kuri gahunda kugira ngo uburundi buzabashe kubona amahoro arambye demokarasi yimakare uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwe kandi igihugu gitere imbere mugenzi wacu frederic nkundikije yatumiye urwaruka lionel Ndayis- ndayizeye wo muri kaminuza lumiere na hermes dushimirimana wo muri kaminuza yitiriwe martin luther king baratubwira ibyo bumva byashyirwa imbere turabanza twumve lionel
ego murakoze cyane kumpa kano karyo nk'umukijya nk'umujene murakoze cyane n'ukuri ndabona umengo mwaratwimvire ko nka radiyo voix d'amerique ni ukuri icyo nibaza twebwe ego mu burundi hariho ibibazo mugo ibibazo byari mu burundi ntibyari ibibazo je mbona kuri twebwe turabye abategetsi b'abarundi tubona dufise baciye ubwenge bize ibyari ibibazo aho bigeze byari ku- byari bi- bifise gushika aho bishitse uno munsi byari ibibazo byo kugira bavugane hagati yabo mu burundi n'ukuri mbere twebwe nk'abantu b'abayitijya kubona byararenze imbibe bikagenda bishika aho n'umunsi bigeze ni ibintu bidutera isoni ni ibintu bitubabaza turabona rero yuko by'ukuri si barafashe iyo ntumbero yo gufata umurongo wo kuja mu biganiro boraba by'ukuri ineza y'igihugu Ba- um- umwe wese atarabye ineza y- y'ivyiwe novuga akaraba ineza y'igihugu y'abarundi si aho bageze kuko si heza cyane uko nabivuga Lionel muri ko muvuga ko abanyapolitike baravye inyungu zabo bataravye ineza y'abanyagihugu gushika ubu na cyane cyane abanyepolitike benshi twebwe ngaha dufise uburundi turabona ni bamwe twigwa hariho icyo bunovuga hariho umupolitisiye n'umuhomu politike turabona twebwe ngaha mu burundi wacu dufise icyo nobita abapolitisiye ni umuntu akina politike kugira aviza intumbero ziwe personelma n'umuryango wiwe mepa intumbero z'igihugu kuko ibintu bakora uno munsi tuko turabona bakora hari igihe baja ku maradiyo bakavuga ukibaza umengo ntitubumva mugo ibintu bavuga ibyo bakora turabona yuko ari intumbero z'iwabo bonyine kuko nk'akarorero urabye agahitiye ngaho iwacu mu burundi turabye ibintu byatangwa kuva mu kwa kane ugerageje ukaraba ukungene abantu bagiye mu ibarabara hama ukabona abo bantu warungitse mu ibarabara ukabona bariko barapfa mugabo ntusubire kuja radiyo uvuga ati ndabona ko ndiko ndagira perte niniya cane ati nimu- nimuveyo kugira dushobore kugira iyindi novuga iyindi je uwundi novuga iyindi plambe ndabona yuko ari inyungu z'iwabo bonyene kuko hari ibintu bizabutahurika uko waba bivuga kose none Lionel muri iki gihe eh, ba- abarundi bashaka gusubira mu mishikirano nkuko two- byatangajwe ikintu mwebwe mubona coshirwa ku rutonde rwa mbere niki ikintu gishyirwa ku rutonde rwa mbere nk'uko benshi babisabye nk'uko benshi babivuze twebwe uko tubibona nk'uko ndabibona ikintu cya mbere na mbere ni ukugira haze ituze mu gihugu iyo tuze nayo navuga ko ari ku mpande zibiri ntihagire ibintu byo kudaho ku mengo hariho umuntu umwe yarazwe muri ibi ukamengo hari umuntu yarungitswe nk'akarorero tuve nk'aho muri politiki ha mu burundi wacu hari abantu bigira nko ku mengo barungitswe n- n'abanyagihugu abanyagihugu dufise prido miliyon y'igihugu murabye muri politiki nabo bari muri muri politiki bakoragwana ku mpande tuvuge nko muri opposition ni abantu bashika kuri batanu urabye abantu mutumira ngaho ku maradiyo urabye abantu aho kuravuga ati iyo ntwari ntituyemeye ni abantu batanu urabye muri leta naho nyene abantu baguma bavuga ati bimeze uku n'uku n'uku ni abantu batanu ntushobora kumbwira yuko rero abantu cumi ku miliyoni icenda abo bantu cumi nta muntu n'umwe yovuga ati ati nk'akarorero jewe uvuga ati ni umunyapolitiki uwahe yantumye kugira agende eka jene ngira umuntu kumutuma nja mu matora ayo matora avuga ati "Yewe nkumi mugabo ibyo tuba nubwo tubwira tujya mu matora tukabavugira bakavuga ati tugiye bakiye kutuvugira hari igihe bakora ibiri kontra y'ibyo tuba twebwe twabatumye jewe icyo mbona rero urabona yuko umunsi umunyagihugu niwe ariko afite ikibazo umunyagihugu n'ukuri urabye uno munsi ibintu ntibimeze neza cyane twebwe nk'abajene nka twebwe abayitidiyan turiko turashobora kuba turabya ibintu contemplativement tukabirabira tukaglobaliza tukaraba ibintu ibintu ntibimeze neza cyane ku buryo aho umuntu yifuza no kuronka amafaranga amajana atatu yo gufata bisi rero ikintu cyane no kuri nyamukuru nibarabe ntibafate umwe ngo adadaze undi adadaze kuko ibi bintu byose turi ngo tuko turabibi bakoragira ngaha n'ibihera hariyo abatwaye mu za soixante uno munsi batakiri basi eske bari hehe eske ibintu bariko barategura ibintu bariko barategura ku ku gihugu ku buryo aha mu burundi ntisukuba nsama monima yandadaye na rwagasore hariho aba- si- igihugu nticyavuze ngo ni amamonima abiri ategerezwa kubaho abandi ni abategetsi nibari- nibaje ngaho bakore ibyiza bakore ibintu dushobora kubaka n'amamonima menshi mbere mu ntara mu ntara mu ntara bavuga ati uyu yakoze iki n'uyu yakoze iki n'uyu yakoze iki ibintu n'ukuri natwe dushobora ku- kwapresiya amamonima abiri si yo mu gihugu cy'u Burundi ategerezwa kuba hari kandi nta muntu n'umwe yahamagariwe wo kuvuga ati kenyera nkore ibintu by'iwanje jenyene nibakupenye ducwangu twubaka amamonima yabo vuga ati uyu tumwibokera kuri iki sepa mercure ndadaye na na na na- na rwagasore wa independance n'uwa demokarasi no hari ibindi bikorwa byiza bategerezwa gukora bokora cyo kintu cyo kurwana nk'uko ibintu bakoragira turabona ku mengo ni ibintu vrema urabye nk'akararo bitabereye nabyo bakora ibintu bibereye bitabeye babireke ibintu bibereye n'ibintu bikwiye gushirwa imbere reka icyo kibazo tukibaze na Hermes Dushimimana eh, yiga muri Université Martin Luther King mu Burundi Eh, Hermes eh, mu gihe ivyo bigano vyasubira gutangura turizeye nko mu minsi iri imbere ikintu mubona abanyapolitike boshira imbere nike ego ntanguye kubashimira ubwa mbere kubona mwashoboye kutwiyumvira ko twebwe nk'urwaruka mukaduha ijambo no munsi ikintu cya mbere nosaba nimba ibi- ibiganiro vyimirije gusubira gutangura ni uko abanyepolitike bacu bogerageza bagashira imbere neza y'igihugu kuko uravye uno munsi nk'uko riyonere yabivuze ingorane ziri mu burundi si ingorane nini cyane rwose y'uko zoba amananiza umwaka ugahera amezi akajako ata kintu na kimwe kirakorwa ni ukuvuga yuko abanyepolitike bacu dufise umwe umwe wese agomba inyungu ziwe nk'uko imengo hamwe atarose izo nyungu ziwe nta gishoboka muri iki gihugu twe turasaba bashira ine- ineza y'igihugu imbere kuko urabye nko kuva mu mirongo itandatu na gatanu twe ntituri abakera cyane ariko abantu bose babayeho imbere batubwira ati kuva mu mirongo itandatu na gatanu ati uburundi ntiburigera bumara imyaka cumi n'itanu buba- bubayeho mu mahoro ni iki gihe cy'intwaro twariko abarundi bavuga yuko babayeho imyaka myinshi bari mu mahoro uhereye ngaho mu mirongo iri- mu mirongo itandatu na gatanu rero icyo dusaba twebwe ni uko bagiye mu biganiro boshira ineza y'igihugu imbere kugira ngo dushobore gutera imbere uno munsi umunyagihugu w'umurundi niwe ariko arabona ingorane zose ibintu byose bibi byashitse kubera ko ibi bintu turimwo umunyagihugu niwe amerewe nabi niwe adafise angire shimike ayironka imugoye amahera ntakiboneka uno munsi igihugu ntikiriko kiratera imbere bivuye ku kibivuye ku kutumvikana ntibashire umwumvikana imbere hama bareke inyungu zabo kuko bakwiye kumenya neza yuko nyimba turi ngaha ku isi uno munsi si ku isi dutegerezwa guhereza ku isi haravaho ba abantu barahaba bagasugira bakaguma bavuga ati ni nyakwigendera nyaka naka naka atakihari uno munsi turibuka incungu yo kwikukira rudozuho rwa gasoro tukibuka incungu ya demokarasi ndadayemera iki yose kubera iki abandi nabo baba badutwara uno munsi b'abanyepolitiki atoshaka gukora ibyiza kugira ngo nawe ejo bazovuga ati naka yakoze iki naka yakoze iki Yego.
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umuntu wanyu w'iradiyo ijwi ry'amerika haragakiza mwiriwe neza Iriwe neza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro ego si ikibazo ahubwo gifite icyiyumviro nagomba gushikiriza kuri uyu ahejeje kuvuga ubwa nyuma yego ni ukuri nk'uko ahejeje kuvuga ikibazo kiraba uburundi ahanini mbere nabyo bugwaruka kiranaturaba kuko iyo habaye ibintu byononekara rimwe na rimwe ni twebwe abakiri bato dukunda kuhasinzikarira tukabura akazi tukagira ubushomeri n'ibindi ku bw'iyo mvo rero abanyapolitike uko bigenda kose bari bakwiye kumvikana nk'uko abanyagihugu bato bato rimwe na rimwe usanga hari ibintu badahurizako yaba nk'igitungwa cyangwa ikindi kintu baba badahurizako bakariyaga bakaritosekanya bidahera bikagira uruhande na- rumwe na rumwe bigendako uravye nk'iki kibazo cerekeye manda cyangwa n'ibindi byateye imvururu mu burundi bimaze iminsi myinshi uravye rero abantu b'abashingantahe mu burundi bize bafise amashuri menshi kubona ikibazo nk'icyo cyababereye ingorabahizi abanyagihugu bato bato duca dutinda twibwira ati none n'abana bacu kubarindika mu mashuri hoho imaze iki nariga abahambaye bize za dogitora n'izindi zihambaye ikibazo kiri aho bakagitorera inyishu twewe wumva aba bandi bana bacu turimo turandika ku mashuri bidoreza bikabamarira iki murakoze murakoze hagakiza reka duhe n'ijambo ernest ernest mwiriwe neza Eh, mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo icyiyumviro Eh, ngewe icyo ndashaka kuvuga ndi hano uganda muri kampala yego ngewe icyo ndashaka kuvuga ni nibicare hamwe baganire Eh, ndavuga kuri abadepite abadepite ni abantu bavugira abaturage nibamanuke bajye mu baturage begere abaturage bumve ibyiyumviro by'amahoro ukuntu baganira uko amahoro yagaruka mu gihugu cy'u Burundi hongera nkagaruka ku kintu cyo kumva cyo abarwanya ubutegetsi nabo ntibabegere bicare hamwe basangire ubumwe bw'ubu- bw'abenegihugu murakoze ernest reka duhe ijambo uh, lionel eh, ndayizeye agira icyo avuze kuri ibyo byiyumviro bishikirijwe eh, haragakiza akaba yavuze ko abanyapolitiki bakwiye kuyaga ku bibazo byose babona ko boba bafise akavuga ko eh, ata kamaro kaboneka mu gihe abanyapolitiki bazi ubwenge badashoboye gutora ikibazo nk'ikibazo c'abateranije ca manda hanyuma ernest nawe akaba ah, yashikirije ikintu gikomeye cyane rwose ah, avuga ko abanyapolitiki bakwiye kugendera abanyagihugu mbega barumviriza abanyagihugu abanyapolitiki duga ku ijambo kuri ivyo bibazo bibiri ego jewe ndashimye abo banyagihugu abo bagenzi baheje guterera icyumviro ni ibyiyumviro byiza cyane mu by'ukuri urabona yuko nta muntu n'umwe yovuga ati ibi bimeze kunku nuku mugabo gico nobivuga ko novuga yuko abanyepolitike ntabwo bazi ikiba- ibibazo by'abanyagihugu by'ukuri biga n'ububenshi biga n'ububenshi bweruye ntabwo bazi ibibazo by'umunyagihugu ibibazo umunyagihugu uno munsi arimwo ntabyo bazi nk'akarorero akenda guha nk'akarorero uno munsi umunyagihugu wo ngaha mu burundi afise ibibazo by'inzara bafise ibibazo by'ubukene mugabo iyaba abanyagihugu iyo abanyepolitike bari bazi ingorane abanyagihugu bafise nagenda kubwira yuko yaba ku ruhande uru canke ruriya wovuga ati ni ukuri b'abantu baduha amajwi canke ati ni ukuri b'abanyagihugu twibaza yuko ejo bazoduha amajwi bariko barapfa barakenye reka tururashuku kugira dushobore gutora inyinshi inyinshi z'ibibazo hajya no mu rugo no mu rugo umaze kubona umuntu w'umugabo n'umugore bashwanye mugabo umugabo hajya baca umugani mu kirundi ngo inzoka mbisi imiri yumye urabona yuko ngaha mu burundi uno munsi nta- nta nta nta nzoka mbisi ihari bose zirumye bose n'abantu ubona yuko umwe akeneye kwerekana inguvu ziwe uwundi agakenera kwerekana inguvu ziwe mbere hariho nk'uko tubibona hariho n'uvuga ati, ntume ndabita hasi bishaka ibisanzare uwo muntu rero avuga ati nshake ndabimene hasi bishaka ibisanzare urabona yuko atakintu na kimwe akunda akunda igihugu cy'u Burundi n'abarundi barimo bobo bafata amafamiye y'iwabo bakavugira hariya canke abari ngaha bari protege raba bariko bararengana bafite sekirite ikwiye mugo wa munyagihugu uno munsi ari ngaha ari hariya mu rutoki yabuze n'umunyu yabuze n'amafaranga ntibabaze bo bakora kubwira yuko duteza kubaho eh muzubaho mwe nande kandi abanyagihugu hariya bakora mirwa nabi bagowe umunyagihugu ibaze nk'umunyagihugu wa muntu yiyumvira gufata bwa butegetsi wa muntu yiyumvira ati nzogenda eskazuza gutwara bande ari hariya hanze ariko aravuga ngo mu burundi ibintu biracika mu burundi reka zibiri imfashanyo turabashimiye rero urwo rwaruka rwatugezeho ibitekerezo byarwo kuri mikoro ya frederic nkundikije inshuti twari kumwe hano ibiganiro byo kuri iyi saha bihumurije tubashimiye mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari bill barber afatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro neogenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika